iri ni Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ritanguye ibiganiro ribashikiriza iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri kumwe nanje Fide Niyongabo ingingo itadutangaje kuko hamaze iminsi inyuma y'uko y'uko abenshi bakuru b'abarundi bagiriye ibibazo mwese muzi by'uku kumenagurirwa amaradiyo n'amateleviziyo bikamenywa na leta n'abapolisi ba leta uwo ni muhozi innocent ayoboye urwego rujejwe gukurikirana akarangamutima k'umwuga wo gutangaza amakuru mu burundi iyi nkuru turayigarukako mu kanya nyamara ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi waramutse neza eugenie
waramutse nawe fidel mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yumvise intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku karere k'ibiyaga bigari bwana sayide jenit n'umujyanama wihariye mu kurinda jenoside mu burundi hakurikijwe uko ibintu byifashe mu gihugu bwana adama dienge mu itangazo ryayo yarashyize ahagaragara inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yongeye kumvikanisha impungenge ifite kubera urugomo mu burundi no ku ngaruka zibera mu burundi ku karere basabye abarundi bose bafitemo uruhare gushyira mu gaciro bakirinda gukoresha urugomo cyangwa gusubiza ibitero bihimura bagakemura impaka babinyujije mu nzira y'amahoro kandi bagashyira imbere ya byose amahoro n'umutekano mu burundi hamwe n'inyungu z'igihugu itangazo ry'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu riranashishikariza umuryango wa afurika y'uburasirazuba hamwe n'abandi bafatanije mu rwego mpuzamahanga gukomeza ibiganiro n'amashyaka mu burundi kugira ngo ibyo uwo muryango wa afurika y'uburasirazuba wasabye bizabashe gushyirwa mu bikorwa abagize akanama k'umutekano kandi bumvikanisha ko bashyigikiye intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari sayid Janet kugira ngo azafashe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyasabwe na afurika y'uburasirazuba bijyanye n'amatora mu burundi iri tangazo turaza kurigarukaho mu kanya perezida wa ghana aravuga ko abantu bahitanywe n'impanuka ya sitasiyo ya gaze yaturitse mu murwa mukuru w'igihugu hamwe n'umwuzure kubera imvura nyinshi yaguye akara abamaze kuba ijana na mirongo itanu iyo sitasiyo yahiye kubera inzu iyegereye yari yafashwe n'inkongi y'umuriro bituma n'andi mazu yo hafi aho ashya perezida john mahama yabwiye abanyamakuru ejo kuwa kane nijoro ko igihugu kizamara iminsi itatu mu cyunamo kandi ko guverinoma izashyira miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari mu bikorwa by'ubutabazi no gusana ibyangiritse perezida mahama yasuye ahabereye impanuka ari kumwe na meya wa akara hamwe n'umudepite umutegetsi muri departoma ya leta muri amerika avuga ko ubwitange bwa nigeria mu gushakira umuti ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu buzaba inkingi y'umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na nigeria kugira ngo uwo mubano ubashe gukomeza kujya imbere uwungirije sekretari wa leta ushinzwe ibibazo bya afurika amanda dori yagiye imbere ya sena ejo kuwa mbere kuwa kane avuga ko amerika itegereje kureba uko perezida mahamud buhari uherutse gutorwa muri nigeria yita ku mpungenge zimaze igihe ku ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ihohoterwa ahanini ryatangiye ku buyobozi bw'uwo yasimbuye goodluck jonathan perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaburiye abadepite ngo bitegure ko uburusiya bushobora kongera kuvogera igihugu cyose nyuma y'imirwano mu gice cy'uburasirazuba cya Ukraine kivugwamo ururimi rw'ikirusiya bwana Poroshenko ejo kuwa kane avugira Kiev yumvikanishije ko hashobora kuba imirwano yaguye yavuze ko abasirikare b'uburusiya ibihumbi icyenda bari imbere mu burasirazuba bwa Ukraine ibiro ntaramakuru Reuters mu cyumweru gishize byari byavuze ko umubare munini cyane w'abasirikari barimo kwirundira ku butaka bw'uburusiya mu birometero mirongo itanu uvuye ku mupaka wa Ukraine Petro Poroshenko yabivuze umunsi umwe nyuma y'uko guverinoma zombi n'abarwanya ubutegetsi bavuze ko imirwano ikaze kurusha iyindi yabaye mu mezi yabanje yahitanye abantu byibura cumi n'umunani hafi y'umujyi ufitwe n'abarwanya ubutegetsi wa Donetsk hari amakuru avuga abantu mirongo bakomeretse impande zombi zitana ba mwana kuri iyo mirwano yongeye kubura perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama azabonanira mu budage na minisitiri w'intebe wa iraq heder al abadi mu cyumweru gitaha ubwo azaba ari mu nama y'itsinda ry'ibihugu birindwi ibi byavuzwe na perezidansi y'amerika ejo kuwa kane iyo nama ije ikurikira y'abaminisitiri bo mu rwego rwo hejuru yabereye i Paris mu Bufaransa muri iki cyumweru ari abade nawe yari ayirimo baganira ku nkunga z'ingabo z'amahanga ku ngabo za iraq mu rugamba zihanganyemo n'abarwanyi ba eta islamique leta zunze ubumwe za amerika ziyoboye urugaga mpuzamahanga rugaba ibitero by'indege buri munsi ku barwanyi ba eta islamique harimo umunani muri siriya n'ibitero icyenda byabaye ijoro ryose muri iraq departoma y'ingabo ya amerika pantagone yanemeje amakuru yatangajwe ko abarwanyi ba eta islamique barimo guhagarika amazi ajya mu ntara ya anibar nyuma yo gufata umurwa mukuru w'iyo ntara ramadi mu kwezi gushize mu bushinwa abakora ibikorwa by'ubutabazi mu gihugu rwagati babonye indi mirambo y'abantu barohamye mu bwato bwibirinduriye mu ruzi rwa yatse mu gihe icyizere cyo kubona abandi bantu baba bararusimbutse kigenda gishira ibiro ntaramakuru by'ubushinwa zingwa ejo kuwa kane byavuze ko imirambo mirongo itatu n'icyenda yabonetse nyuma y'uko hakaswe igice cy'ubwato umubare w'abamaze kumenyekana ko bapfuye ni mirongo itandatu na batanu abantu cumi na bane gusa nibo bakuwe mu mazi ari bazima kuva ubwo bwato bwibirinduye kubera ibihe bibi kuwa mbere abagenzi hafi magana ane bari abenshi muri bo bari mu zabukuru nibo bari bari muri ubwo bwato ntibaraboneka umubare w'abapfuye byitezwe ko uziyongera cyane uko abategetsi bazajya bakomeza gushakisha muri ubwo bwato ikaba rero ariyo mpanuka itwaye ubuzima bw'abantu benshi mu mazi mu gihe cy'imyaka mirongo
urakoze jeni kuri ayo makuru naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho umugambwe pes imberakuri igice kiyobowe na metre bernard ntaganda wiyamiriza kure ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ryotuma perezida paul kagame yongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru metre bernard ntaganda yavuze ko guhindura ibwirizwa nshingiro byofatwa nko kurikorera kudeta igenewe kwimika ubwami nibyo dushikirizwa na eric bagira ubusa mbere y'ikiganiro n'abanyamakuru metre bernard ntaganda washinze ishyaka ps imberakuri ryacitsemo ibice ritavuga rumwe na fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda yahereye ku itangazo yageneye abanyamakuru ni itangazo rigizwe n'ingingo esheshatu zose zibanda ku kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo perezida kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u rwanda bimaze kugaragara ko fpr inkotanyi iri guca ruhinga nyuma mu gukora kudeta konstitutioneri ibinyujije mu mashyaka ayigaragiye rimaze kubona kandi ko zimwe mu nzego za leta zishyigikiye muri uwo mugambi mubisha nyuma y'aho amahanga akomeje kurebera iyi migambi ya fpr inkotanyi yo guhindura itegeko nshinga nyamara agahindukira akamagana yivuye inyuma ibindi bihugu byo mu karere biri muri uwo mugambi ishyaka ps imberakuri iramenyesha abarwanashyaka baryo abanyarwanda n'amahanga ibi bikurikira ingingo ya mbere ishyaka ps imberakuri riramagana ryivuye inyuma umugambi wa fpr inkotanyi wo guhindura itegeko nshinga riciye ruhinga nyuma maze igakoresha ya mashyaka ayigaragiye muri forumu yahindutse umuzindaro wayo aha ishyaka ps imberakuri riributsa ko uwo mugambi wagaragaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi perezida paul kagame akimara gutorwa bihushuwe na bwana musa fazili intore y'amarere yo muri pedi ingingo ya kabiri ishyaka pesi imberakuri iramenyesha ko amabaruwa yoherezwa mu nteko ishinga amategeko amwe yitirirwa abanyarwanda ayandi akaba yandikwa nyuma yo gutonarikwa no guterwa ubwoba aya ishyaka pesi imberakuri riributsa ko kwegeranya aya mabaruwa asaba ko manda y'umukuru w'igihugu yahinduka byabaye nk'imihigo yahawe abayobozi bo mu nzego z'ibanze metre bernard ntaganda washoboraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi aramaganira ku rihindurwa ry'itegeko nshinga mu gihe nawe ubwe amategeko y'u rwanda amuzitira kwiyamamariza umwanya uwo ari wo wose mu gihugu biraturuka ku myaka ine yamaze mu buroko hamejwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe n'ibindi akavuga ko icy'ingenzi kuri we atari imyanya ya politiki nigeze kubibwira abanyamakuru bambaza niba nziyamamaza mu bihumbi na cumi na karindwi nibyo koko ndabitekereza ariko ntabwo mbiha umwanya munini bishatse kuvuga ngo rero icyishimisha cya mbere ni uko mbona u rwanda rutekanye ni uko mbona abanyarwanda bari hamwe ni uko mbona u rwanda ari igihugu cy'abanyarwanda dufite ubuyobozi bukorera abanyarwanda bose ntihagire abigwizaho umutungo uko tubibona ubu ngubu mwinshi ntihagire abicwa n'inzara kandi hari abandi bigwizaho umutungo perezida fondateri w'igice cy'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yabwiye itangazamakuru icyo we nabo bumva ibintu kimwe bifuza kuri perezida kagame ahubwo tumusaba ni ukwemera inama ahabwa n'abanyapolitiki bafite akayihayo ka politiki abanyapolitiki bemera kurwanira inyungu z'abanyarwanda aho kugira ngo barwanire inyungu zabo bwite ntiyumve ibyo amahanga amugira inama harimo ibihugu by'inshuti leta zunze ubumwe za amerika zabimubwiye ubwongereza bwarabivuze abafaransa babivuze n'indi miryango mpuzamahanga ifite aho ihuriye n'u rwanda ishyaka ps imbera kuri igice kiyobowe na metre bernard ntaganda mu buryo bweruye ribaye irya kabiri nyuma ya democratic green party yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga nta gihe cya nyacyo metere bernard ntaganda yatangaje cyo kuzifatanya n'andi mashyaka atemera ku itegeko nshinga ryahinduka ngo perezida kagame asubire kwitoreza gutegeka u rwanda ariko yemeza ko biri mu nzira za vuba ngo bazabiharanira n'ibinaba ngombwa mu mvugo izimije yakoresheje bazakama imbogo yasobanuye ko bazishora mu mihanda biteguye kuraswa kuri ubu mu nteko ishinga amategeko umubare w'abasaba guhindura itegeko nshinga perezida kagame agakomeza kubateza imbere ubuziraherezo uragera muri miliyoni enye barimo n'abemeza ko perezida kagame ari impanga ya yezu ingabire imana yahaye u rwanda nyir'ubwite perezida kagame wakunze kubazwa byinshi ku kuva cyangwa kuguma ku butegetsi amagambo ye ya nyuma aherutse ni uko nta kibazo afitanye no kuva ku butegetsi asaba abifuza ko yabukomeza kubimwumvisha biciye mu biganiro mpaka ni nabyo bikorwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ibya leta n'ibyigenga eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali televiziyo y'abafaransa france 24 yafashe ingingo yo gutahukana abamenyeshamakuru bayo bose bakorera mu burundi inyuma y'uko umwe mu bamenyeshamakuru bayo tais brook yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu burundi twaraganiye na inosa muhozi ayoboye urwego rujejwe gukurikirana akarangamutima k'umwuga wo gutangaza amakuru mu burundi aravuga ukugene yakiye ubwa mbere na mbere ingingo yo kwaka uburenganzira bwo gukorera mu burundi uwo mumenyeshamakuru wa televiziyo france 24 tais brook ni ingingo itadutangaje kuko hamaze iminsi inyuma y'uko abamenyeshamakuru b'abarundi bagiriye ibibazo mwese muzi by'ukuntu kumenagurirwa amaradiyo n'amateleviziyo bikamenywa na leta n'abapolisi ba leta no guturubikwa guce mu nzira nyinshi twari tumaze iminsi tubona ko n'abanyamahanga ubu batanguye kurabwa ribi n'abapolisi bakavugwa nabi n'abaserukira leta mbere abapolisi akabatuka iyo bahuriye n'imyerekano rimaze iminsi iri kwiraba ntakidutangaje rero kuko ibimenyeshamakuru byo hanze ubu ibyo bisigaye byonyine byerekana bivuga ibiri kubera mu gihugu france twenty quatre yerekana amasaramu iminsi yose biba byabaye twebwe ntidutangajwe n'iyo ngingo kuko ihuye n'izafatiwe ibimenyeshamakuru bisanzwe biri mu burundi ngo bamuzi icyo bamwagirije ntacyo nzi neza ariko biraboneka ko ari uko kwama biboneka yuko kira munsi hariho inkuru yerekeye uburundi ibyo nabyo bigatuma uyu mugambi basa n'abafise yo kugerageza gukora ibyo bariko barakora atawuraba atawubyerekana atawubimenya udafata neza icyo kimwe mbere ni uko kw'ijwi rya amerika na bbc na jazira n'izindi zibandanya zikurikirana ibyo mu burundi bibikurikiranira hafi iyo ngingo yafashwe na televiziyo france 24 yo guca ikura abamenyeshamakuru bayo bose bakorera mu burundi muyibona gute ingingo isanzwe cyane ku bigo byo kumenyesha amakuru kuko iyo barungitse umumenyeshamakuru gukurikirana inkuru nibo barungika umumenyeshamakuru bibaza ko aribo bakwiye kurungika si aho bamurungitse bavuga ngo uyu tumwemera turungikira uwundi ibyo ntibikorwa ni nk'aho umenga uba uvuze ko uyu mumenyeshamakuru wowe wamugaye kandi atari ukwiye kumugaya umumenyeshamakuru agayana n'abamukoresha ntakwiye kugayana n'aho bamurungitse gukorera ibyo ni ibisanzwe byo mu karangamutima by'umwuga wo kumenyesha amakuru ikigo cyarungitse umuntu nicyo cyonyine gishobora guhindura aho burungitse bavuga ngo uhite umushaka muri rusange ibyo bivuze iki ku mwuga wo gutangaza amakuru haba ku bamenyeshamakuru basanzwe bari mu gihugu n'abo banyamakuru bo hanze muri rusange muri rusange bivuze yuko abantu bariko barafata izo ngingo mu burundi aribo ba mbere bakorera nabi leta bishoboka kuko ingaruka z'ivyo bintu biriko biragira kuri leta y'uburundi kubayoboye kino gihugu zirarenza urugero twe ntidutegera igituma batabibona ko ivyo bintu biriko birabagirira nabi kurusha ivyo biba bikorwa ngira ngo nabo baba barwanya leta abantu ba mbere twe tubona umengo bararwanya leta muri kino gihugu n'abafata ingingo mwene iyi murakoze yari innocent muhozi ayoboye urwego rujejwe gukurikirana akarangamutima k'igikorwa cyo gutangaza amakuru mu burundi twagerageje gushikira rishagira amahoro ayoboye urwego rujejwe gukurikira- gukurikirana itangazamakuru mu burundi cnc ariko telefone yiwe ntiyarengana Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi abantu babiri harimwo umukozi wo mu nzu bararasiwe muri karitiye ya ngagara n'abantu bataramenyekana igihe bari ku irondo bamwe mu basanzwe bagira amarondo bavuga ko naho bigoye batarota baheba kwirarira inkuru y'umumenyeshamakuru wacu diane ninahazwe ari bujumbura ndakomye induru nimubyumve neza jene nimundekere abana abana banje abana b'igihugu abana Turi muri quartier indwi mu Ngagara ku ibarabara rya Busoro aharaye harasiwe abantu babiri harimo umukozi wo mu nzu n'umwe mu misore yari iraririye irondo umwe mu bari kumwe n'abo barashwe aratwiganira ingene vyagenze twari twicaye ngaha turi ku rundo nk'uko bisanzwe hari igihe cy'isaha indwi n'iminota irenga nka cumi n'itanu niho haduga umuduga hirigisi yera dubure kabine iraduga ishize imbere yacu gutya hayi aca arasohora inkoho aca aratanga kurasa bamwe turashobora kwiruka duca muri porutayi hariya hayi ariko babiri basigaye ngaha nabo umuntu arimo arasenga aha n'amaraso aha naho niho insoro zatoboye hajya hose kuri porutayi uwaturashe yavuye hejuru yari yambaye sivile bashitse baravuga ariti guma hamwe tuca turiruka mugabo kubera twabona ko guma turasa aca atangura arasa umwe baramurashe ama- imisase zitatu bamarashe mu kuboko no mu maguru ubundi bamarashe mu nda Abararira amarondo mu Ngagara bemeza yuko atari ubwa mbere baturatuzwa n'abantu baba bari mu miduga kenshi usanga ibiyo vyirabura ariko naho biruko ngo ntibarota bahesha kwirarira tugiye no kugara ku buryo ata n'umuntu n'umwe azosubira kwinjira muri karitsiye guhera isaha cumi na zibiri irondo ahubwo tugiye kurikanura manifestation ntituzoheka ahubwo tugiye kongereza inguvu abajene bose aba bose bari ngaha zoze baritaba kamo zotangura kugira irondo hakiri kare kubera hari imiduga minsi yose ya mica ngaha iriko irarasa abapolisi nabo baguma bashaka kuturasa ntituzocika inguvu tuzobana turwana urugamba rwacu irondo dutegerezwa kuribandanya tukagira n'ingufu tutegereza kubandanya ivy'amarondo kubera tutabibandanije ubu tumara kubera umugambi bafise si mwiza Umwe mu bavyeyi twasanze muri quartier y'indwi ati na kamaramaza aho umuntu asigaye arasigwa ku muhani we ataca ahogwa abana nta na kimwe bazi muri ko mwitwaza ngo sosanduze ngo amacakubiri ngo ngo abahutu n'abatutsi ndabinginze nimundekere abana banje babeho imana izobashimira nimutwara abasaza iki gihugu tukiraze bande jesus Igihe twashika haraye harasiwe abo bantu babiri aba muri iyo quartier y'indwi ntaho bareka ngo arengane batamuzi nibayihagarikira ari kiri kure idahagaze kibyama uretse abasirikare n'abapolisi batari bake barara muri iyo quartier ya Ngagara ku murango haguma hari uruja n'uruza rw'abo bacungera umutekano bamwe mu bahadusanze bakaba basavye abo bahaba ko bokura mu nzira ibiti n'amabuye vyari bizibiye utubarabara turi hagati ya Ngagara ariko abari ngaho banatumenyesheje ko bari barindiriye ko abo bapolisi bakinjira bashinjura ngo biyamirize ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu batumenyesheje ko badashobora kugurura utwo tubarabara kuko ngo ari natwo abo babaturatuza mw'ijoro bacamwo ibujumbura Diane Ninahazwe ku bw'iju rya Amerika mu gihe ibibazo vya politike biri mu Burundi bibandanya kugira ingaruka zitari nke ku buzima bw'igihugu abakorera ubucuruzi mu bice vyageramiwe cyane n'imyiyerekano bo bararira kuko icitwa gucuruza gisa nkaho kitakibaho umumenyeshamakuru wacu Edi Gwema yagendeye komini Nyakabiga imwe mu bice biberamwo imyiyerekano myinshi yaduteguriye inkuru ikurikira ingaruka ya mbere yigaragaza cyane hano mu Burundi nyuma y'ibibazo bya politike iki gihugu kimaze iminsi kirimo nijyanye n'ubukungu iyo bigeze ku bacuruzi bato bato ho birakomera byagera mu duce twibasiwe n'imyigaragambyo ho bikarushaho kuba bibi muri iyi minsi abacururiza muri utwo duce turimo komine nyakabiga bagerageza kuzinduka kare bakagurisha utwo bagurishije mbere y'uko imyigaragambyo itangira ubwo nasuraga iyi komine mu masaha moya za mu gitondo bamwe mu bacuruzi bari bafunguye imiryango yabo ariko bakavuga ko bahita bafunga imyigaragambyo itangiye uyu ufite resitora akanagurisha amata avuga ko ubucuruzi bwe bwasubiye inyuma cyane umuntu agerageje kubereza amaposantaje cyane navuga neza ko maze gukorokerwa kuri donanti wiposa dusanze muri hano murategura capati mutetse icyayi ariko isaha iyo ari yo yose biyerekana bashobora kuza ese iyo baje mukomeza mufunguye cyangwa se muhita mufunga bigenda gute duhita dufunga kuko ntako twaguma tubandanya hariko hategwa amakirimogene hariko hategwa n'amasasi yica tukabona yarabisha ku bantu cyiza duca twugara amashusho turaba kumwe ntitunyegeze kandi ntibahave baturasa umaze igihe kingana iki ukora bizinesi hano mu nyakabiga maze imyaka ine tugeze hano peti deje usa nkaho ari wowe wenyine urimo kuyifatira ni ukuvuga ko nta bakiriya ufite mbo hinjiye bakenya cyane bakenya wumva nk'aya masaha wuzuye abantu ubwo bugeze ubu ntabahari umuntu aguma yiteze ko hari uwinjira kubera umuntu aba utuntu yoba yateguye ko dushobora gusohoka duhuriye hano mu nyakabiga aho kugeza amasaha abigaragambye bataratangira ariko mu kanya kanya ariko kose baraba batangiye urimo urategura izi mboga ugiye kudandaza ese nkawe ibi bintu birimo kuba muri iyi minsi ni gute bishobora kuba byarabangamiye imibereho yawe nka jewe icyo navuga kuva ibi bitangura twari dufite ahantu tutandariza amata n'aho tutandariza ibi ariko kuva bitangura ntibikunda ko nugurura n'ubu nguma nugaye kubera umwanya wose bishobora gutangura bikangora nk'iyo abapolisi baje cyane cyane bagatangura kurasa uguriye cyane birakugora ingene usubira kugara neza ukava aho hantu nkuma nicaraha hakaguma hugaye kugira ngo bitanguye nce ndahava hakiri kare hanyuma mu buzima busanzwe ni gute bimaze kukubangamira haba ibyo ari byo byose hari ibintu ugomba kuriha amazu ubamo imibereho yawe mbwira uburyo bimaze guhindura ubuzima bwawe ndabye nk'ikintu kimaze guhindura ubuzima bwanje ubu ntidukora nk'uko twara dukora kuva mu gatondo umuntu arugara akaza kugurura ku mugoroba abantu barahunze nta bakiriya turonka ntidushobora kuronka amahera turiho inzu nayo umuntu ajya usanga agoye kuronka kubera umuntu ntashobora kudandaza nk'uko yahora usibye abatuye nyakabiga hari n'abandi bakora ingendo baturutse mu makomine atandukanye baje gucuruza utwabo uyu mugore wari wikoreye agatebo karimo za voka twahuye avuye muri komine ya kanyoshya yambwiye ko bimusaba kuzinduka cyane kugira ngo ashobore kugira utwo acuruza abigaragambya bataratangira ahubwo tubayeho nabi kubera batubuze amahoro n'utuntu turi ko turihangayikira tukabura n'aho tudukisha tubayeho nabi kubera n'inzara iri mu kutwica kubera ataho tukiza aha tugenda duca mu ntuze mu isamba kugira ngo dusike ngaho ino bujumbura ubundi uva he wowe jemva isororetse aho ni mu iyihe ntara kanyosha biba byagutwaye umwanya ungana ute kugera hano emwe biba byantwaye umwanya munini cyane uri hano mu nyakabiga ufite avoka urimo kudandaza ese ubona abakiriya bazigura yego baragura mbwa bagura nabi nabi kubera ata n'abantu bahari abantu bamwe bahunze atabo ku munsi ukorera nk'amahera ngari ku munsi hari igihe ndonka igihumbi cyangwa igihumbi n'atanu aho nkaca naha nkaca kugira ndonke irasiyo y'abana twabibutsa ko kuri uyu wa kane imyigaragambyo mu mujyi wa bujumbura imaze kugera ku munsi wa mirongo ine edi rwema ijwi ry'amerika i bujumbura
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
inshuti mwese mwakurikiranye ibi biganiro mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu eugenie mukankuza twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru eugenie
urakoze fidele twababwiye ko inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yavuze ku burundi ikavuga ko ifite impungenge kubera urugomo rurimo kubera mu gihugu no ku ngaruka zibi- zire- zibera mu burundi ku karere bakaba basabye abarundi bose bafitemo uruhare gushyira mu gaciro bakirinda gukoresha urugomo cyangwa se gusubiza ibitero bihimura bagakemura impaka babinyujije mu nzira y'amahoro kandi bagashyira imbere na mbere imbere ya byose amahoro n'umutekano by'u Burundi hamwe n'inyungu z'igihugu perezida wa ghana aravuga ko abantu bahitanywe n'impanuka ya sitasiyo ya gaze yaturitse mu murwa mukuru w'igihugu hamwe n'umwuzure kubera imvura nyinshi yaguye akara bamaze kuba ijana na mirongo itanu iyo sitasiyo yahiye kubera inzu yegereye yari yafashwe n'inkongi y'umuriro bituma n'andi mazu ya hafi ashya muri yemeni bombe zikomeje guterwa n'urugaga rw'ingabo ruyobowe na arabiya sawudite bombe zakubitaga muri yemeni hejo kuwa kane mu gihe intumwa y'umuryango w'abibumbye yageragezaga kureba ukuntu impande zose zihanganye zajya ku meza y'ibiganiro biteganijwe mu mpera z'ukwezi i geneve mu busuwisi umutegetsi muri departoma ya leta muri amerika aravuga ko ubwitange bwa nigeria mu gushakira umuti ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu buzaba nk'inkingi y'umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na nigeria kugira ngo uwo mubane uwo mubano ukomeze ujye imbere perezida wa ukraine petro poroshenko yaburiye abadepite ngo ba- bitegure ko uburusiya bushobora kuvogera igihugu cyose nyuma y'imirwano mu gice cy'uburasirazuba bwa ukraine kivugwamo uru- uru- kivugwamo ururimi rw'ikirusiya bwana poroshenko ejo kuwa kane havugira i kiyeve yumvikanishije ko hashobora kuba imirwano yaguye yavuze ko abasirikare b'uburusiya ibihumbi icyenda bari imbere mu burasirazuba bwa ukraine ibiro ntaramakuru reuters mu cyumweru gishize byari byavuze ko umubare munini cyane w'abasirikare barimo kwirundira ku butaka bw'uburusiya mu birometero mirongo itanu uvuye ku mupaka wa ukraine perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama azabonanira mu budage na minisitiri w'intebe wa iraq heder al abadi mu cyumweru gitaha ubwo azaba hari mu nama y'itsinda ry'ibihugu birindwi ibi byavuzwe na perezidansi ya amerika n'ejo kuwa kane iyo nama ije ikurikira iy'abaminisitiri bo mu rwego rwo hejuru yabereye i Paris mu gihugu cy'ubufaransa muri iki cyumweru al abadi nawe akaba yarayirimo baganiraga ku nkunga z'ingabo z'amahanga ku ngabo za iraq mu rugamba zihanganyemo n'abarwanyi ba leta islamike leta zunze ubumwe za amerika ziyoboye urugaga mpuzamahanga rugaba ibitero by'indege buri munsi ku barwanyi ba leta islamike harimo umunani muri siriya n'ibitero icyenda byabaye ijoro ryose muri iraq departoma y'ingabo y'amerika pantagone yane- yanemeje ko amakuru yatangajwe y'abarwanyi ba leta islamike ariyo ku murwa mukuru ramadi
inshuti mwese mukurikirana radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ntimutangwe ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.